Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanjye.
twebwe iwacu ntagisigura nta n'ikimaze kuko dushyizweho n'umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma Uwo ni Jeremy Minani umuvugizi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga amasezerano ya Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye avuga kuri guverinoma nshya y'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. imbere yaho ariko alphonse ndayikengurukiye hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse waramutse neza mwaramutse neza eugenie mwaramutse neza mwese muri kumwe murakwirikira iradiyo ijwi ry'amerika perezida nkuru nziza rero yarashinze leta iyo leta igizwe n'abashikiranganji mirongo ibiri muri abo harimwo abakenyezi batandatu abashikiranganji batanu muri abo mirongo ibiri n'abahora muri leta yahahora iyo leta rero yashinzwe atandwa ishize perezida nkuru nziza arayicese imbere y'inzego zibijejwe amakuru akwiye kuri iyo leta murayakurikirana nk'uko mugenzi wacu Eugene Mukankusi ahejeje kubabwira Perezida Barack Obama ku munsi wa mbere yaramejeje umugambi afise wo gukomeza amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe mu nama yarimwo i Las Vegas yavuze ko mu vyo agiye guhindura ari nko kugwiza umuyaga nkuba ukoresheje imishwarara y'izuba kongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ivyuka byonona igisenge cy'isi gukura inzitizi zotumwa ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose azosaba kandi amakompanyi asanzwe akoresha uburyo bushobora gutosekaza ibidukikije no kugira ingaruka mbi kwindaguruka ry'ibihe ko yo kwijukira uburyo bushasha bugabanya vya vyuka bibangamira ico gisenge c'isi perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yaratumye ko amatora y'abashinga amateka aho ni nyuma yaho haize amezi abiri yose vyanse ko yumvikana n'imigambo yatavuga rumwe mu gushinga leta perezida Erdogan rero yananiwe gushinga leta kuko umugambi wiwe utaciziziye inama nshinga amateka wari umaze imyaka cumi n'ibiri ari ufise ijambo rya nyuma kuko wari ufisemwo abadepite benshi ubu rero agiye gusaba minisitiri wa mbere Ahmed Davutoglu ko barashinga leta y'imfatakibanza gushika ayo matora abe abo batavuga rumwe bavuga bati nyabura ariko ararondera ingene yogarura amajwi umugambi we wataye mu matora yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kugira ngo asubire kwiganzira leta ace atwara wenyine igihugu ca koreya yo mu manuko na koreya yo mu buraruko byarashoboye kumvikana koreya y'umumanuko yarahagaritse amajambo atyoza koreya yo mu buraruko yari imaze iminsi icisha mu cuma c'ingagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka ivyo bihugu vyose bihana koreya yo mu buraruko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahitana abasoda babiri bo muri koreya yo mu manuko ivyo vyakozwe mu biganiro vyamaze amasaha mirongo itatu bica mbere bituma imishamirano yari igiye kwadukamwo ingwano ica ihagarara ikindi bumvikanye ni ukubandanya ibiganiro ibyo biganiro rero byobera ku mirwa mikuru y'ibyo bihugu bibiri john kirby ni umuvugizi wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ati ego barumvikanye ati ariko igisigaye ni uko koreya yo mu buraruko ishyira imvugo mu ngiro igisura cyayo kikareka kukizura ku rube bihana na koreya yo mu bumanuko tubibutse ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'ibyo bihugu bibiri yabaye haraheze imyaka irenga mirongo itandatu ariko byaranse ko ibyo bihugu biyashyira ko ibikumu abanyayikirene ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka mirongo itatu n'ine iheze biyongoye kuri ya leta yari igize uburusiya ibyo ariko rero ntibyagenze nk'uko byahora bigenda kuko nta birwanisho bikomeye byashoboye kuja muri iyo defile aho muri ikirene rero bariko baribuka uwo munsi muri kirimehoho aho ni muri ya ntara iheruka kwi garurirwa n'uburusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane si uko byari bimeze amashyirahamwe arwanira agateka ka kiremwamuntu yamenyeshejwe igipolisi cafashe abantu babiri abo nabo ngo ico bazize nuko bariko barashira amashurwe ku mva y'umwanditsi Taras Shevchenko wo mu kinjana ca 19 abanyayikirene bemera ko ari we yateje, yateje imbere ururimi abo banyayikirene bavuga ushika ubu muri Sierra Leone umurwanyi umurwayi wa nyuma yararwaye ya ndwara ya Ebola yarasohotse ibitaro ku munsi wa mbere ivyo bica bituma abategetsi b'ico gihugu bavuga ko Ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu Adama Sonkor yara niwe nizyo zena ry'uwo murwayi yaragwariye mu bitaro vya Makeni yapimwe kabiri kosi basanga ibipimo vyiwe ni vyiza iyo ngwara rero yarateye mu bihugu vya Sierra Leone Liberia na Guinea na Guinea haraheze amezi 18 yahitanye abantu bashika ibihumbi ijana na cumi kandi muri abo ibihumbi bine bava muri Sierra Leone ku munsi wa mbere abantu benshi bari baje mu rubanza rwa James Holmes bavuga ko ari we yishe abantu cumi na babiri abandi mirongo irindwi bakomereka bariko bararaba isinema murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu vowa akadomo komu mu karere k'ibiyaga bigari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashyizeho guverinoma nshya mugenzi wacu tabita mukamusoni aratubwira abagize iyo guverinoma umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinze leta nshasha igizwe na Pascal Barandagiye yahora ari umushikiranganje w'ubutungane ubu agiye kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu asubiriye Edouard Nduwimana ubu yaheruka gutorwa mu mabanga y'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Alain Amenyamitwe yagumijwe mu kibanza cyo kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu yari amaze iminsi ashinzwe Alain Guillaume Bunyoni yahora mu biro by'umukuru w'igihugu ubu agiye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano asubiriye Gabriel Nizigama yari asanzwe aramutswa ubwo bushikiranganje ubushikiranganje bw'ikigega cya leta buzobandanya buramutswa Tabo Abdara yari asanzwe ari muri ico kibanza haraciye igihe mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi naho Emmanuel Ntahomvukiye asanzwe ari umusivile nawe nyene yaramaze iminsi agenywe muri ayo mabanga yagumijwe muri ayo mabanga n'ubu Felix Mporerimana ni umushikiranganje w'akazi n'abakozi asubiriye Anosiata Sendazirasa yari asanzwe ari muri ayo mabanga nayo Nestor Banka Mukunzi umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yari asanzwe arongoye televiziyo y'igihugu asubiriye Tarsis Nkezabahizi yari asanzwe aramutswa ubwo bushikiranganje Aime Laurentine Kanyana yagenywe ngo abe umushikiranganje w'ubutungane asubiriye Pascal Barandagiye yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu muri rigenwa rishasha umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yagumye ari kome Manirakiza umushingamateka Leontine Nzeyimana yagumijwe mu burongozi bw'ubushikiranganje mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko nayo ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bugiye kurongorwa na Engineer Serge Ndayiragije umupatoni perate niyo nkuru agiye kurongora ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi asubiriye umupatoni irina yarahamaze iminsi mike ubushikiranganje bw'amazi n'ibidukikije bugiye kurongorwa na Emmanuel niyo nkuru umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro y'inganda sida Dr Josiane Nijimbere aje gusubirira Dr Sabina Ntakarutimana yaramaze igihe aramutswa ubwo bushikiranganje ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bugiye kurongorwa na Dr Deogide Rurema asubiriye Engineer Odeta Kayitesi yarasanzwe ari muri ayo mabanga ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bwahawe Jean Bosco Hitimana asubiriye Adolphe Rukenkanya yahora aramutswa ubwo bushikiranganje Janze Nzirahisha yahora arongoye ishure kaminuza nderabigisha agiye kurongora ubushikiranganje bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi asubiriye Dr Joseph Butore yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu ngo abicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu umushikiranganji ajeje iterambere ry'amakomine ni Jeanne d'Arc Kagayo umushikiranganji wo gutumatumanako ni Jean Bosco Ntunzwe n'Imana naye umushikiranganji w'agateka kazina muntu ni Martin Nivyabandi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika tukiri kuri iyi nkuru abagize inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga amasezerano yarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye bo ngo ntibemera iyo guverinoma nshya kuko uwayishyizeho ari we perezida Pierre Nkurunziza ngo agomba kuba atakiri perezida wemewe nyuma y'itariki makumyabiri n'esheshatu y'uku kwezi kwa munani ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'iryo huriro mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema twebwe iwacu ntagisigura nta n'icyo imaze kuko ishyizweho n'umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma twebwe rero twumva ukuntu umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma yoshyiraho leta kereka namba iyo leta izokora uwo munsi w'ejo hirya y'ejo ikaba ihejeje ibikorwa byayo mugabo namba ari leta ashyizeho ngo izorenze icyo kiringo cy'itariki mirongo irindwi na zitandatu z'umunani twumva yuko ari akamaramaza ariko haguhemukira burundi ariko guhemukira miliyoni zirenga cumi z'abarundi zari ziteze ko petero nkurunziza afata ingingo ibereye akanka ko burundi bugwa mu kaga mu kwihagira ubutegetsi ku nguvu ngo reka ashyiraho leta y'ikimaramare aheje ibiringo ikiringo cyiwe cya nyuma yigira kabiri bwana minani ariko nkuru nziza yaratowe n'abaturage ku bantu benshi bakaba bavuga ko afite uburenganzira bwo gushinga leta kugira ngo ayobore iyo myaka yatorewe n'abanyagihugu b'u Burundi petero nkuru nziza yitoje ku nguvu ayo matora twebwe ntitubize tuvuga ko ari amatora yabaye ikinamico y'amatora yateguye kugira ngo ahereke ubutegetsi avuga yatowe n'abanyagihugu amakunga ariko arasemerera abarundi bariko barasemerera ibihumbi amajana n'amajana vy'abarundi biri hanze biriko birahunga iterabwoba rigirwa n'umuguru wiwe wihari yitwaje ibigwanisho w'imbonerakure amatora iwacu ntaco asigura inzego zizoyavamo ntaco zisigura nta n'akamaro zimaze itariki mirongo ibiri na zitandatu zizoheza ibiringo byazo nk'uko nawe zohereje ikiringo ciwe bisigura rero yuko iki gihugu nta bayobozi kizoba gifise bemewe n'amategeko bemewe n'abanyagihugu tuza rero twiyumvire ukuntu iki gihugu gitorwa mu kaga ngo kibure abarongozi tuze twiyumvire ukuntu twoshiraho leta mfata kibanza yotegura amatora azoha abanyagihugu inzego z'ukuri zivuye mu matora ateguwe arimo bose ateguwe yubahirije amategeko rero sinumva ukuntu petero nkuru nziza yoca avuga ngo arashyizeho leta inyuma hasigaye amasaha make ngo arebe icyo kiringo hano ngo aca avuga ngo twebwe tutemera ibyavuye muri ayo matora tutemera uwo mukuru w'igihugu ngo nice twemera iyo leta twebwe iwacu ibyo byose niyakinamico y'ibibandanye ni wa mugambi wo guhemukira uburundi n'abarundi abanje kumenya ngo kwezi washingiye uriko urabandanya uwo nawe turwanye tuyivuye inyuma n'inguvu zose zishoboka kananira abagabo ntiyimwe umukuru w'igihugu niyugurura amatwi yumve yuko iyi nzira ariko ajyanamo uburundi ari inzira mbi kuri we n'uburundi reka mbere no ku karere kuko igihugu cy'uburundi nicagwa mu ngorane n'akarere kazogwa mu ngorane bwana jeremy minani turagushimiye cyane akanyu duhaye hano kuri radiyo ijwi ry'amerika nabyo ndabashimiye cyane
nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa va ngaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho weze ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none se muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde aho ubwenge abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi nakajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingeni intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe gayewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya n'ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo imaze imyaka itanu yongerewe imbaraga abagabo batagera kuri rimwe ku ijana nibo bamaze kuyitabira minisiteri y'ubuzima irakangurira abagabo gufasha abagore babo kuboneza urubyaro bitabira iyi gahunda kuko abaganga bemeza ko nta ngaruka igira ari iyo kwizerwa ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboye hashize imyaka itanu minisiteri y'ubuzima mu rwanda inogeje uburyo bushya bwo kuboneza urubyaro abagabo bakwifashisha aribwo bwo kwifungisha burundu iyi gahunda kuva yatangira imaze kwitabirwa n'abagabo barenze ibihumbi bitanu ushinzwe ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima dr aniseti nzabonimpa asobanura aho guhindura uburyo bwo gufunga abagabo bakoresheje uburyo bugezweho aribyo byatumye abagabo bitabira iyi gahunda nubwo bitaragerwaho uko byifuzwa twitabaje impuguke zo mu bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika ndetse mu gihugu cya canada umuntu yabigereranya ko ari nko guku- nko guhandura ivunja kuko akuma bakoresha babikora eh, kadasiga igisebe aho kanyuze ni akuma ga- ga- gafite wenda ingano nk'iy'urushinge ruhandura ivunja ku buryo naho kanyuze ku mwanya w'umugabo koko ntabwo bajya kudoda kuko nta gisebe giha- kiba gihari usanga kera wenda byashobora gufata nk'iminota mirongo itatu mirongo ine n'itanu ariko ubu ngubu gufunga umugabo burundu yaje yabikanguriwe neza bishobora gufata iminota itarenze itanu impamvu bamwe mu bagabo batanga zituma bagenda buhoro mu kwitabira iyi gahunda harimo izituruka ku bihuha bamwe bakavuga ko umugabo wifungishije burundu aba atagishoboye kubaka urugo abandi bakagendera ku myemerere aho babyita ko kwifungisha burundu cyangwa kwibuza kubyara ari icyaha uko bibiriya nyine yanyigishije numvise ko nanjye nahisemo gushaka umugore mbyara abana abana batandatu rwose nta kibazo ngewe mfite nubwo uhinyuza umugambi w'imana kuko ntabwo ariko imana yo yabiteganyije usibye gusa iyi si yahindutse ngewe numva rwose kwifungisha numva bitandukanye n'amahame ya bibiriya hari abandi bagabo bateye intambwe barifungisha aba nibo bagira uruhare rwo kubwira bagenzi babo ko nta ngaruka ubu buryo bugira icyatumye mfata icyemezo cyo kujya kwifungisha njye n'ubushake bwanjye namaze ku- kujya umufasha wanjye wa mbere yitaba imana ansinyira abana batanu nzana undi n'uzanye tubyarana abana babiri agiye mu- mu kuboneza urubyaro nsanga bi- bimugwa nabi negera dogiteri ndamubaza mugisha inama mu rugo nta kibazo mfite kubaka urugo ndarwubaka nta kibazo ndaruhahira Eh, urabona ari- nta kibazo mfite ubutumwa nabaha nuko nabigisha cyane cyane hariho koko nk'utemera ariko uwemera eh, namwigisha nkamwereka nkamugeza no kuri dogiteri dr aniseti nzabonima ahumuriza abagabo bagifite ubwoba cyangwa impungenge iyo ari yo yose ko badakwiye gutinya kwifungisha burundu kuko ari uburyo bwizwe neza icyo navuga kuri ubu ngubu ni ukumara abagabo impungenge nkabamara ubwoba kuko iriya serivisi yo kwifungisha burundu ku bagabo eh, iyi tekinike iri gukoreshwa mu rwanda ngira ngo wenda navuge ko mu rwanda turi mu bihugu bitarenze bitatu muri afurika bikoresha ino tekinike nshyashya bigaragara ko ari tekinike yari ikoreshwa i burayi ikoreshwa muri amerika ari tekinike nziza kuba ari nziza rero kandi idatera n'igisebe idatera n'ubusembwa yigabanya koko ingaruka zagombye kuba eh, nk'izabaga mbere wenda hamuntu ashobora kuba yava amaraso yagira wenda ngo, eh, nko kuviramo wenda imbere mu mu bugabo bwe ariko ubu ngubu ibyo ntabwo bikiba kubera haba hakoreshejwe tekinike igezweho nubwo ubu buryo bwashyizweho imbaraga ndetse hakanitabazwa impuguke zo hirya no hino ngo zibwigisha abanyarwanda biracyagaragara ko umusaruro wavuyemo ukiri muto kuko bitangazwa n'ikigo cy'ibarurishamibare mu cyegeranyo cyacyo cy'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abagabo bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro baba abakoresha agakingirizo cyangwa abifungisha burundu ntibararenga batatu ku ijana mu gihe abagore binjiye muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro barenga mirongo itanu na gatatu ku ijana asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze hasumuta kaboyi turacyari mu rwanda abagore bakora umurimo wo kuvunja bitemewe n'amategeko ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku gisenyi baratakambira leta ngo ibongerere ubushobozi babone aho gukorera hazwi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko burimo gushaka ingamba zo gukemura icyo kibazo ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
ukigera ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hazwi nka petite bariyeri ku gisenyi ukubitana n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu aho kandi hagaragara abagore benshi baba bicaye ku mirongo abandi banyuranamo hirya no hino babaza bifuza kuvunjisha ngo babavunjire ni umurimo bakorana amakenga ku mihanda kuko ubwabyo aho babikorera hatemewe n'amategeko bagombye kubikorera mu mabiro ariko ubushobozi bwo kuyigondera ngo bwarabuze kandi ngo no kwicara bisa n'ibitabashobokera bigatuma bahora bashyamiranye n'abashinzwe umutekano ku gisenyi umwuga w'ubuvunjayi rero impamvu tuwukora ni uburyo bwo kugira ngo twishakire imibereho kubera yuko nta bushobozi dufite bwo kujya mu mabiro kugira ngo ushinge biro bisaba amafaranga menshi kandi nta bushobozi dufite ubwo menshi ni angahe kugira ngo ushinge biro bisaba nka miliyoni zigera kuri mirongo itatu ubwo rero harimo ababa batayafite iyo bagufashe nyine baraguhana bakadufunga ariko nta kundi kuntu twabigenza bitewe n'uko natwe nta yindi mibereho dufite ubu se wari washoye angahe njyewe nari nashoye amafaranga ibihumbi mirongo itanu mirongo itanu umuntu arayashora akajya kuvunja bigakunda ntabwo dukorera neza mbese ntabwo tuyakoresha neza ariko ntabwo ari kimwe no kwicara ariko ubundi u- ntabwo ari bwo bushobozi buhagije bw'umuntu nashoye amafaranga makeya cyane nashoye nk'ibihumbi makumyabiri aba ari bwunguka angahe oke ngenda cyane na mushyashya iyo wungutse n'ibihumbi bitatu uba wumva nyine ari ayo ngayo muri abo bagore bakorera ku gisenyi umurimo wo kuvunja mu buryo butemewe n'amategeko barimo abahoze mu buraya baje kuvunja bitemewe bazi ko ari ubuhungiro ariko ngo basanze ari ikinyuranyo nari narigize indanda byanga ndavuga kajya kwishakira imirimo none na hano ni ukutuzana dasozi katufu mukadukatira amezi atandatu kandi ni ubuzima umuntu aba ari gushaka abandi mukaba muga- amafaranga mukayatwaka kandi twanze kwiyandagaza twanze kwige- guhagarara ku mihanda ngo turi gushaka abagabo tuza guhitamo kano kazi tugafatwa nk'imbobo natwe ubwacu ugakoresha yawe ukaba nk'imbobo dasozi zikagufata polisi zikagufata barasaba ubufasha bwo kugira aho bavunjira hazwi ni ukubona umwe uje wese aradufata uturutse aha tukadufata ntabwo twamenya ngo turi mu hehe tuhagarariye mwatuvuganira tukabona ahantu twabona ishyirahamwe ryacu natwe tugakora nk'abandi tukiteza imbere kujya kwiteza imbere bakayajyana muri beneri bakayafungira muri beneri ubwo ni ukuvuga rero twe dukora kano kazi ariko ntabwo tugashimishije mu kiganiro n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwabwiye ijwi rya amerika ko ikibazo cy'aba bagore bavunja mu buryo butemewe n'amategeko bukizi kibuhangayikishije ndetse n'igihugu muri rusange kandi ko bari kugishakira umuti urambye madame marie grace wampaye izina umuyobozi w'akarere ka rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu by'ukuri inama zaratangiye ndetse no mu minsi yashize ubuyobozi bw'akarere bufatanyije n'ingabo ndetse na polisi bagiye kuganira nabo hashakwa igisubizo cyo kubahuriza hamwe n'ubundi kuko impamvu batajya mu izo biro de shanje ni ubushobozi buke bugaragara ariko nanone nk'ubuyobozi ntabwo twabireberera niyo mpamvu tubasaba kugira ngo bishyire hamwe ya mafaranga makeya nahura n'andi abyare ya yandi akenewe kugira ngo bashobore gufunguza biro de shanje izo nama rero n'ubu ziracyakomeza no mu kwezi gushize twashoboye guhura n'abagore abo ngabo twavugaga basiga abana hariya ku mupaka ndetse n'abo tuvuga bakora umwuga w'uburaya mu kwezi gushize twahuye nabo habaho no kubatera inkunga murumva ko natwe nk'ubuyobozi ni ikintu kitubabaje ariko turimo dushakira inzira yo kukivamo igihe ubuvunjayi butemewe n'amategeko bwakomeza ngo bwatera ingaruka zikomeye ku gihugu kuko amafaranga nk'aya akenshi aba atazwi ntashobora gutangirwa imisoro kandi ngo bishobora no gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu ubushobozi bwa buri umwe mu bagore bavunjira ku gisenyi bugaragaza ko inzira ishoboka ari ukwishyira hamwe bakagira biro bakoreramo kuko gushinga biro bisaba byibura amafaranga atari munsi ya miliyoni makumyabiri ariko bagira ubusa ijwi rya amerika igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
Pierre Nkurunziza yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo cya gatatu ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani nyuma y'amatora n'ingingo yo kwitoza byari bigizwe n'amahinyu menshi umukuru w'igihugu asaba abarundi gusubiza hamwe no guhagarika ubugizi bwa nabi bwari bumaze indwi zitari nke bwarabaye bwinshi aho abantu ibihumbi amajana abiri bari bamaze guhunga igihugu baja mu bihugu bihanye imbibe uruhagarara rwadukijwe n'ingingo ya nkuru nziza yo kongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akarenga amasezerano y'iyarusha yabaye ishingiro ku mugambi w'amahoro mu burundi ntirurahera umukuru w'igihugu yifuza ko abarundi bunga ubumwe abahunze bagatahuka kugira bafashe kubaka igihugu yamara umutekano uracari muke ubushobozi bwo kugira ayobore neza burabangamiwe mu gihe abanyagihugu bakigeramiwe n'ingaruka mbi zavuye ku matora yari arimo amahinyu iyugwagwa ry'ikibanza ca politike isinzikazwa ry'ubutunzi hamwe n'iyongerekana ry'ubugizi bwa nabi leta zunze ubumwe za amerika ivuga yuko hatabaye leta igizwe n'impande zose za politike kandi ngo habe ibiganiro birimo impande zose irahira ry'umukuru w'igihugu ntirishobora gukemura ibibazo bya politike n'umutekano biri mu burundi ibiganiro birimo bose kandi byiga ibibazo byose niyo nzira yonyine nyayo mu ngingo yo kugarura umutekano mu burundi kugira abarundi bumvikane kandi batere intambwe ibyo biganiro bishobora kugarura ukwizera kwa demokarasi mu gihugu bikagarura icizero mu masezerano y'iyarusha ibinyamakuru bikongera bigakora abafunzwe bazira imvo za politike bakarekugwa hakaba n'ukumvikana k'uburyo amatora akwiye gutunganywa muri kazoza leta zunze ubumwe za amerika irashigikiye akigoro ka leta y'ubuganda iserukira ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mu bikorwa byo kumvikanisha abarundi bikaba biri ngombwa kandi ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika ibihugu byose by'akarere kumwe na amerika bibandanya gufasha uburundi kuva mu kaga
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda alphonse ndayikengurukiye hagiye kubasubiramo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze ejo ni incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twayahereye ku burundi aho perezida nkuru nziza yari ashinze leta iyo leta rero igizwe n'abashikiranganje mirongo ibiri muri abo harimo abakenyezi batandatu abashikiranganje batanu muri abo mirongo ibiri bahora muri leta yahahora perezida barack obama ku munsi wa mbere yaramenyesheje umugambi afise wo gukomeza amasoko ntanguvu atonana ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe mu byo azohindura ni ukongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ibyuka byonona igisenge cy'isi no gukura inzitizi zotuma ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose ayandi makuru twabwiye ni uko perezida wa turukiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yatumye ko amatora y'abashingamateka aho ngo ni nyuma yaho haheze amezi abiri yose fiyanse y'uko yumvikana n'imigango hatavuga rumwe kugira ngo ashinge leta ikindi cyatumye iyo leta ishobora kuhava ni uko umugambi wa perezida Erdogan utaciganziye inama nshingamateka kandi iyo nama nshingamateka wari umaze imyaka mirongo cumi n'ibiri yose ari wo ufite ijambo rya nyuma kuko ari wo wari ufise abadepite benshi buri icyo yakoze yagiye gusaba minisitiri wa mbere ahmed davutoglu ngo abe arashinga leta y'imfatakibanza gushika ayo matora abe ibihugu vya koreya ni ukuvuga koreya y'ubumanuko na koreya yo mu buraruko vyarumvikanye ejo ico vyumvikanye ni uko uh, koreya e, nuko koreya y'ubumanuko ihagaritse amajambo atyoza koreya yo mu buraruko yari imaze iminsi icisha ku cuma kigagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka w'ivyo bihugu vyompi koreya eh, koreya y'ubumanuko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahita n'abasoda babiri ba koreya yo mu bumanuko ibi byakozwe rero habaye ibiganiro vyamaze amasaha mirongo itatu bica mbere bihagarika imishamirano yari igiye kwadukamwo ingwano bica birahagarara ikindi cumvikanywe ni uko bazobandanya ibiganiro bikabera ku migwa mikuru y'ivyo bihugu vyose uko ari bibiri abanyayikirene bobo ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka mirongo itatu n'ine iheze biyongoye kuri leta zari zigize uburusiya ivyo birori ntivyabaye ariko nk'uko vyahora bigenda kuko ibirwanisho bikomakomeye ntivyashoboye kuza muri iyo defile muri ico gihe abanyakirime bobo ntibari bamerewe uko kuko amashirahamwe arwanira agateka kazi na muntu yamejeje ko igipolisi cafashe abantu babiri bariko barashira amashurwe kumva y'umwanditsi taras skechenko wo mu kinjana ca cumi n'icenda abanyayikirene bemera ko yari yateje imbere ururimi abanyayikirene bavuga uyu munsi muri sierra leone umurwayi wa nyuma yararwaye ya ndwara ya ebola yarasohotse ibitaro k'uyu munsi wa mbere ibyo byatumye mbere abategezi b'ico gihugu bavuga ko ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.